mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isambira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane ninahazwe u rwanda rwataye muri yompi paul rusesabagina yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba mu gihe urwego rujejwe iperereza muri ico gihugu ruribe rugabisha ko bitebe bitebuke abakekwaho ivyaha nk'ivya rusesabagina amaherezo ari uguhangana n'ubutungane bamwe mu banyepolitike baramutabariza basaba ko umutekano wiwe wocungerwa ni ibirego bitwa ibirego uh, political crimes nirabavuga ati yafashwe na interpol kwanza kirazira ko interpol yaba involved cyangwa yajya mu byaha bitwa ibyaha bya politiki uni metro bernard ntaganda wo mu mugambwe ps imbera kuri iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye mu kanya isase ku mugabane wa afurika muri make leta ya sudani yasinye amasezerano y'amahoro n'imirwi itanu irwanya ubutegetsi bwayo nongere ndabaha ikaze ageze hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa afurika neza na neza muri sudani havugwa amasezerano yasinywe hagati ya leta n'imirwi itanu igwanya ubutegetsi bwayo ejo ni mukankusi adufitiye ibindi kuri ino nkuru Guverinoma ya Sudani y'Epfo yasinyanye amasezerano y'amahoro n'imitwe itanu irwanya ubutegetsi uyu munsi kuwa mbere i Juba umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo ni intambwe ikomeye mu ntego z'ubuyobozi bw'inzibacyuho zigamije gukemura ubushyamirane bw'abasivili bwabaye karande mu gihugu imitwe itanu yasinyanye amasezerano y'amahoro na guverinoma irimo The Justice and Equality Movement mu magambo ahinnye JEM na Sudan Liberation Army cyangwa SLA mu magambo ahinnye ya Mini Minawi yombi niyo mu ntara ya Darfur mu burengerazuba bw'igihugu hamwe na The Sudan People's Liberation Movement North mu magambo ahinnye SPLM-N iyobowe na Malik Agar uyu mutwe wo ibikorwa byayo biri mu ntara ya South Kordofan n'iya Blue Nile twerekeze muri etiyopiya isaba leta zunze ubumwe za amerika gutanga umuco ku mfashanyo yoba yaragabanijwe bivuye ku matati y'urugomero rw'umuyagankuba ruri ku ruzi rwa nil fidel niyongabo aratubwira ibindi ambasaderi wa etiyopiya muri leta zunze ubumwe za amerika fitsu marega bavuga ko babisabye inyuma y'amakuru avuga ko umushikiranganji w'imigenderanire imigenderanire mike pompeo yemeje ivyerekeye kurwanya imfashanyo yari igenewe igihugu ciwe kubera amatata ari hagati yaco n'ibihugu vya misiri na sudani ku rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi nil ambasaderi fitsum arega yatangaje ku rubuga twitter uno musi wa mbere ko yumvise ko ingingo yo kugabanya imfashanyo igenewe igihugu ciwe ifitanye isano n'urugomero rukomeye rw'amazi grand ethiopian renaissance dam bitegekanijwe ko amerika itanga isiguro ku muhinga mubuno musi wa mbere yamenyesheje ko igihugu ciwe ciyemeje guheraheza urugomero rw'amazi Grand Ethiopian Renaissance Dam kugira gikure abanyagihugu mu kizime umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ataco bari bafise batangaza ku vyerekeye imfashanyo igenewe Ethiopia Fidel Niyongabo urakenuye ucubandaniriza ko nino nkuru y'umurwi ugizwe n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bagize urugendo n'indege muri leta zunze ubumwe z'Abarabu indege yabareruye niyo ndege ya mbere itwara abantu ivuye muri Israel ija muri leta zunze ubumwe z'Abarabu bahagurutse bavuye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Ben Gurion ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv no musi wa mbere bagana Abu Dhabi iyo ndege ya mbere itwara abantu ivuye muri Israel ija muri leta zunze ubumwe z'Abarabu indege abo bategetsi barimwo yaciye hejuru y'igihugu ca Arabia Saudite mu bubayo bwa mbere indege itwara abantu ya Israel ica hejuru y'ico gihugu Israel na leta zunze ubumwe z'abarabu byarumvikanye ku byerekeye kugirana imigenderanire mu ntango z'uku kwezi bibifashijwemo na leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe z'abarabu n'icyo gihugu kigira gatatu kigiranye imigenderanire na Israel inyuma y'ibihugu bya Misiri na Yordania umugwi w'abanyamerika warugizwe n'umuhanuzi mukuru wa perezida Donald Trump akongera akaba umukwe wiwe Jared Kushner Robert O'Brien muhanuzi wiwe mu vyerekeye umutekano w'igihugu na Avi Berkowitz intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi na Brian Hook intumwa ya Amerika muri Iran
urwego rujeje iperereza mu rwanda ruribe mu mpfunyapfunyo rwatangaje ko rwataye muri yompi paul rusesabagina yagirizwa ivyaha bitandukanye birimo ivy'iterabwoba uru rwego rusobanura ko rwamutaye muri yombi ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga bitatangajwe mugenzi wacu yasunta kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'u rwanda rib rwatangaje uyu munsi kuwa mbere ko rwataye muri yombi paul rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo n'iby'iterabwoba uru rwego rusobanura ko rwamutaye muri yombi ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga bitatangajwe mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere umuvugizi wa rib yirinze kuvuga igihugu cyangwa ibihugu byafashije u rwanda kugira ngo atabwe muri yombi yumvikanisha ko biri mu nyungu z'ubutabera rib yasobanuye ibyaha akekwaho ari byo kurema no kuyobora umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na pederi humure ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga mu ntangiriro z'umwaka ushize nibwo rusesabagina yashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye leta y'u rwanda imushinja birimo iterabwoba gutwika ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane b'abanyarwanda umuvugizi wa ribo murangira thierry yasobanuye ko ibyo byaha barega rusesabagina byakorewe mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata ahabereye ibitero mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani no muri nyungwe mu karere ka nyamagabe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rusesabagina w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu yavukiye murama mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama akaba yabarizwaga mu gihugu cy'ububirigi mu gihe cya jenoside paul rusesabagina yakoraga muri hoteli de mille colline imwe mu mahoteli yari akomeye muri icyo gihe nyuma ya jenoside haje gusohoka filime mbarankuru igaragaza paul rusesabagina nk'umuntu w'intwari warokoye abatutsi bari bahungiye muri iyi hoteli leta y'u rwanda n'ubuhamya bwa bamwe mu barokokeye muri iyi hoteli bahise batera utwatsi ibyavuzwe muri iyo filime ko rusesabagina yaba yarahishe abatutsi bari bahahungiye hari abandi mu barokokeye muri iyi hoteli bagaragaza ko rusesabagina yarokoraga umuhaye amafaranga abandi akabareka ikindi gice cy'abaharokokeye cyemeje ko iyo bata batamugira baba batakiriho iyi filime yatumye abona ibihembo bikomeye kugeza n'icyo yahawe n'uwahoze ari perezida wa amerika george w bush mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ikindi gihembo cy'ibikorwa by'ubugizi bwa neza yagihawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu tom lantos foundation wo muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'itabwa muri yombi rya bwana rusesabagina paul ishyaka pesi imberakuri igice kiyobowe na metse ntaganda bernard cyasohoye itangazo rishinganisha rusesabagina umuyobozi wa pesi imbera kuri igice kitemewe na leta y'u rwanda metere benari ntaganda yabibwira ijwi rya amerika ikiduteye impungenge rero ni uko dufite ibibazo by'imfungwa zifungurwa mu kasho ka polisi abantu bagafungwa hashira iminsi ibiri itatu n'itanu tukumva ngo abantu bapfiriye muri kasho za polisi bikavuga ko biyahuye abandi ngo barashwe barwanya polisi cyangwa se bashaka gucika hari abantu benshi bagiye bapfira muri kasho za polisi ntabwo urugero rwa metere uriya mutunzi wapfuye bakavuga ko yiyahuye naguha urugero rwa dogiteri gasakure uwapfuye yarashwe na polisi bigahinduka ko yarwanyaga polisi naguha urugero rwa hafi rw'umuhanzi kizitu wapfuye bakavuga ko yiyahuye turashaka rero ko leta y'u rwanda cyane cyane inzego z'umutekano zikora uko bishoboye kose zikarinda ubuzima bwa bwana rusesabagina ishyaka pesi imberakuri risaba kandi rikomeje inzego z'umutekano z'u rwanda gucunga umutekano wa bwana rusesabagina paul ku buryo bw'umwihariko mu rwego rwo kwirinda icyo ari cyo cyose cyashyira mu kaga ubuzima bwe aha rirasaba kandi ko afungirwa muri kasho aho ubuzima bwe burindwa icyorezo cya covid cumi n'icyenda urwego rushinzwe ubugenzacyaha ribu buvuga ko nyuma yo guta muri yombi rusesabagina azashyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha mu minsi yagenwe n'amategeko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri ku zino nkuru yitabwa muri yombi rya paul rusesabagina mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabajije umunyamategeko charles kambanda niba ifatwa ryiwe ryoba rikurikije amategeko igisubizo ni oya ni ukubera iki ubundi twabonye ibirego ngo bamurega ni ibirego bitwa ibirego political crimes niba bavuga ati yafashwe na interpol kwanza kirazira ko interpol yaba involved cyangwa yajya mu byaha bitwa ibyaha bya politiki kandi kabone abo interpol yaba ibigiyemo igihugu aho umuntu afatiwe kigombye gukora icyo twita extradition procedure ekorwa n'inkiko ntabekorwa n'ubumvikane bw'ibihugu ekorwa n'urukiko baka- bakumva urubanza uregwa nawe head funder bimwe mu bintu abantu bakunze no gukoresha ni ukuvuga ngo ibyaha bya politiki ni difference muri convention mpuzamahanga ya extradition kirazira ko igihugu runaka cyakora extradition y'umuntu kubera ibyaha bya politiki ariko n'izo nzira zo kujya mu nkiko zishobora kuba zaranyuzwemo ni uko u rwanda ruvuga ko rudatangaza aho yafatiwe eh, kubera impamvu z'iperereza ariko ntibivuga ko bitakozwe oya igihugu aho bya extradition procedure yakorewe nta kuntu cyayisha ikintu kigiye mu rukiko ibintu bigiye mu rukiko biba public igihugu icyo ari cyo cyose cyakora extradition procedure mu rukiko byahita bimenyekanira muri iki gihugu ko hari urubanza rwa extradition kandi haba harimo n'abavoka bakabiburana nta kuntu umwavoka wa mu gihugu runaka yaburana urubanza rwa sabagina rwa extradition atarabishyize mu binyamakuru ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo icyo turi kubona ni ubwumvikane cyangwa kidnap cyangwa ibintu byose byakozwe ntawe ubijije amategeko ni ibintu byo- byo- bya- bitwa kidnap muri muri make ni kidnap bisanzwe kandi ibi bintu bifite ingaruka zikomeye cyane mu rwanda cyane cyane kubera ku muntu umeze nka rusesabagina umuntu umeze nka rusesabagina mbese uriya mudari w'ikirenga yahawe na perezida wa amerika hari icyo wamumarira nk'ubu ageze mu mahina sinumva ukuntu wafata umuntu umeze kuriya kwanza ni umubirigi ni permanent resident muri resident muri amerika ah, afite umudari wa perezida nanone hari abakinnyi ba filime bariya ba star bari muri muri hotel rwanda ye kandi noneho ukamurega ibyaha bito ibyaha bya politiki bya bindi udashobora kudifanda mu nkiko cyangwa ku bihugu biri serious ariko bwana kambanda kubera abonye uwo mudari no kuba yarakinnye muri izo za filime nk'uko bivuga ntabwo bibuza igihugu runaka eh, kumukurikiranaho ibyaha cyane cyane iyo byiswe iterabwoba ibyaha bya political crimes bifite definisiyo mpuzamahanga icyaha cyose uregwa na leta yawe gushaka kuyivanaho cyangwa kuyirwanya cyangwa kuyopoza cyangwa kuyi- ku- ku- guhagarara ku burenganzira bwawe n'ubw'abandi bantu ibi byaha bitwa ibyaha bya politiki ntabwo bi- birenga imipaka Bira- kuri iki gihugu noneho baramufite mu rwanda ni ukuvuga ngo u rwanda kandi wara- wamugaragaje ni ukuvuga ngo ububirigi na amerika amerika ubirigi n'amerika bafite obligasiyo mu mategeko bwo kudefanda ubirigi burifanda umwenegihugu wabo bugombye kumenya ku- kureba ne- neza ko ahabwa uburenganzira mu rukiko mpanabyaha bwa bundi yahagombye kuhabwa mu bubirigi ni ukuvuga ngo bagiye gukurikira urubanza ku buri tape iyo ari yo yose abandi ibyaha bya politiki nka uko nabivuze ntaba hari ibyaha byaho ushobora kudefanda ku rwego mpuzamahanga biragoye cyane kubidefanda ababirigi babikurikirana kubera ko ari umubirigi ariko se aramutse ari n'umunyarwanda ubundi mu mategeko yo umuma- yo hari ibihugu bibiri biku- bikurema- cyangwa bibiri birenze kuri bibiri kuri kimwe bikurema- bikureminga ah, umu- umwenegihugu uri kuburana mu gihugu runaka uretse ko ntazi niba akiri umwenegihugu w'u rwanda ni ukuvuga ngo ububirigi nabo baba busabwa ati rusesabagina ni umwenegihugu wacu agombye guhabwa uburenganzira bwa bundi leta yacu emugomba mu gihe yaba aregwa icyaha mpanabyaha ni ukuvuga ngo ububirigi bugombye gukurikira neza ruriyo rubanza kugira ngo rusesabagina abone ubutabera nk'awo yari kubaburanira mu bubirigi amerika nayo ifite intere muri ibyo rukiko urubanza yarahaye rusesabagina protection ihoraho nanone bakamwongera umudari wishimiwe wa perezida ku- ku ku burenganzira ibyaha bamurega biriya ni ibintu ubundi bisanzwe bikorwa n'abantu ba- baharanira uburenganzira cyane cyane bari kurwanya umuperezida umeze nka kagame bashinja raporo mpuzamahanga zishinja eh, ibi- ibintu byo guhotera uburenganzira bw'abantu n'ibindi biriya ni rayiti ya rusesabagina kubikora ni ukuvuga ngo amerika nayo sasa hivi kwanza amerika perezida wa amerika afite intere mu kuproteja umutungo wa rusesabagina uri muri rusesabagina muri eriya medo eriya medo ni ni umutungo wa amerika rusesabagina ufite ni privilege bamuhaye bamutije kandi nanone bazanakurikirana ukuntu yavuye mu gihugu runaka bari guhisha kugeza ubu kugera kigali ibi byose bigombye gukurikiza bagombye kubikurikira Charles kambanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane twandanirize mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania ivugwamo amakenga y'abarundi bahahungiye bakeka ko ari umugambi wo kubatahukana ku nguvu abavuganye na mugenzi wacu james jovin basiguye ko imibereho mibi kuburabuzwa kugabaniriza imfungurwa n'ibindi biri mu biriko bibatuma kwibaza ivy'uwo mugambi yego yuwe niragerageza kudufata turayishimira nk'ivyo dukorera ariko gusa leta ya tanzania nayo sinzi nimba yaraduhaze kuko jewe iyo mbibonamo numengo niko nobibona kuko nta kuntu botuzanira indya kandi cyacari kiyagera yo kuduha bakongera bakatu- bakadusubiza inyuma tutariye aha rero nka yuweni yarikwiye kugerageza kugerageza ibishoboka byose yoyo ikabiraba ikavuga ati jewe ziriya mpunzi igurabona nibo batugaburira kandi bashyikiriza bajya nabo bagaca bagira iki nabo bakaduha bakaba bari batubwiye ati baduhereze imboga ubushaza n'amavuta n'umunyu n'ubundi twebwe turavuga ati mbere mwaduhaye indya zirura kibeshi ubufu barabudandaje n'ubu abana barimo guhera ati izo mboga nubwo twozitwara ntacyo zotumarira muraca tubwira ati rero mwihangane muzozice icyo rero baciye batuma bamunyigiti bacu jewe nibo bankuye ngaha ku muhanda ati nimumanuke mu bantu b'imiryango muze gutora ifunguro tumaze kugenda kubera indya twazirose saa cyenda n'inusu indya baradupokereza mu bantu indwi badupokereje kajya gafuko nyene k'ibiharage n'igisorori c'ubushaza na- n'ikinusu cy'igisu cy'ikibubu c'ubushaza amavuta nyene nayo baduhereza akaduha kurya nyene babiduhereza hama turibandaniriza turataha haciye akanya baca baza batugirisha inama ati rero nta njya zihari hari imboga zonyine none tubaho imboga zonyine muzogaruke kwishyuza ifu sabwa ati twebwe nta kuntu twotora imboga zonyine ahanini ni ubugari ati rero hari ya firura aba ariyo tubaha tishwe ibijya byatunaniza ibyo twokongera gutora ati nimutahe rero njya nizaboneka abaderasi bazibasanga muhera kubabwira asha turaca turataha dushitse muhira rero jo nko mu masaa atatu nuba tuvuga ngo tugende gutora injya naho nyene injya twarindiriye nyene imodoka yishikanye nyene ifu niho twaca turonka injya mu masaa munani naho nyene tugiye twihebure nyene tugiye dutahe ku munota wa nyuma injya nyene bigenda uko ariko turiko turara ku kibazo c'imboga kweri mu bantu indwi bahora baduha akarya gafuko k'ibiharage bakaca baduhana nakarya gafuko k'umubacera k'ibiharage ubwako kafuko k'umubacera ntitwakabonye baciye badushyirirako igisorori c'ubushaza muri rusange kubera imboga ntizikwiye ntizikwiye kuko ako gafuko k'umubacera ntako twabonyeko turabavuga ati none ko babona harya ziho none mushaka tugire gute abana turabagira gute Ba- barara hehe abatanzaniya baciye baza baratubarira ati burya rero mwebwe hariho imboga n'am- n'amavuta n'um- n'intu zenya ni- n'umunyu n'ubuyi aca mushore mugende ibindi mura- mu- mugaza kubitoreza burya twarabirabye turavuga ati burya rero twe ntitwoja gutora in- indya zimwe izindi tu- izindi tuzisize inyuma ntituzisize inyuma ntibaza bakiziduhaye rero umuntu kweri turiko turaraba umuntu ngaho aragenda ahura n'ibibazo kubera kweri turiko turaba nk'ibintu ejo bundi zirya njya waduhaye kweri nka jewe zarankozeko n'ukunkurako kandi kweri ndaragiye no mu bintu vy'imideni kuko sindandaza fise twana turya n'ubu dushikiye kwishu- kugira ntitwishyura kubera mu gihe twebwe baduhindurira iminsi yo gupokererako baciye zirya njya z'indwi zibiri baduhereza ntazo bigeze baduhereza bumva ivyo vyose uko vyagiye biraronderana rero ivyo urumva ko umuntu nyene agenda ahura n'ibibazo nk'ivyo dusaba nyene yuko nyene twoza turajya gupokera batubwira ati mujye gupokera tugatahana indya nyene batatubwira ngo nta ndya zihari kandi tuba dufise abana bashonje leta ya tanzaniya yoyo kidufashamwe ikadufasha nyene yuko nk'uko yahora uretse ubumengo vyahindutse umwe wese ataha ku bushake bwiwe nk'uko umuntu umwe wese agenda afise ikintu yahunze twahunze ibintu bitandukanye umuntu na nyene ashobora gutaha ku bushake bwiwe nyene abirondera ntibahunguka babishaka bahunguka nyene ku bintu babona ngaha mu nkambi vy'inzara babona n'ukuntu babafashe nabi bakaca bihungukira mbere ngo n'abahunguka mbere bobo bakaca banagaruka kubera nyene byose biba vyanabayobeye kubera imibereho mibi nk'icyumviro cy'iwanjye nosaba kuko yokongereza indya baka tukagike tuka erega izindi ndya baduhabona ntizikwiye ntizitugeza ni- ni- ni- ni- n'itariki tugerezaho nk'utuboga twonka hoho ubuhoho ndazi neza tubirya amezi abiri kandi batubwiye ngo ni ukwezi kumwe tuba tubirya nk'amezi abiri je nkaje ku kibazo ciwanje n'ubwo bozigabanya naho bazoduha n'isorori mu jewe sinzohunguka nzoguma ngaha kireke bagize nyene ati subiriyo mwapfuye nyene mwese bahera ku mazoni aho nzohunguka rero umuntu ariko araraba kweri kugabanya ifashanyo si wo muti yuko impunzi zohunguka kuguhunguka azohunguka umuntu agize bene avyiyumvamwo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ikibazo cy'abagore bahohotera abagabo babo mu rwanda gitera gifata indi ntera jean bosco rudasingwa wo mu kigo giharanira uburinganire mu rwanda rwa mireke mu mpfunyapfunyo arabisigura mu kiganiro na mugenzi wacu oriane itanga ishaka ku kibazo mumbajije cy'ibirebana n'uburyo ihohoterwa rikorerwa abagabo riteye imico yacu ari umuco w'i rwanda ari uw'i burundi kenshi na kenshi umugabo yiyumva ubusanzwe tuzi ko muri muri sosiyete zacu umugabo ari we ny'inyurugo niwe ufite ubushobozi niwe ufata ibyemezo ibyo ngibyo rero na bashiki bacu abagore bakuze babayeho ariko babyumva rimwe na rimwe ntibumve ko bafite ubwo burenganzira busesuye nabwo nabo bwo kuba bafata ibyo byemezo ndimo kuvuga abantu babikuriramo batyo umugabo yumva ko icyo ashaka ari cyo cyaba igikenewe cyose uko abyumva ariko byakagenze ariko uko ibihe byagiye bihinduka abagore nabo batangira haje iyi gahunda yo kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye abagore batangira kugenda bakanguka bumva uburinganire icyo ari cyo bumva ubwuzuzanye icyo ari cyo ariko wenda ikibazo kimwe cyagiye kibaho ni uko uko kubyumva nubwo wenda twavuga ko bitaragera ku rwego twavuga ngo rwagera nk'urw'abagabo bakora ihohoterwa ariko byageze aho hari bamwe mu bagore batumva neza iryo hame ibyo nibyo twagiye tugaragarizwa na bamwe ugasanga niba nka nka leta cyangwa se politike y'igihugu ishaka kwimakazwa uburenganzira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ugasanga hari bamwe babyumva nabi amahirwe bahawe bakayakoresha nabi ubwo ndavuga bamwe mu bagore nibyo twajya tugaragarizwa n'abagabo byaba bigenze bityo yaba abonye uwo mwanya wo kuvuga ati nanjye nafata icyemezo ubundi ibyemezo biba bifashwe abantu babanje kubyumvikanaho ariko akavuga ati oya nanjye ndi umugore nafata icyemezo ugasanga hari icyemezo rimwe na rimwe afashe wenda umugabo atakizi atabiganiriyeho biza kuba ikibazo rero ko abagabo nabo ni hahandi mwahereye umugabo akavuga ati ese ngewe najya gutakira ndeko kubera ko bumvise ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rireba guteza imbere uburenganzira bw'abagore gusa baravuga ati n'ingewe ntibanyumva ahubwo baranyita ikigwari nta mugabo wagiye kurega ko yakubiswe n'umugore nta mugabo wagiye kurega ko umugore yamuhohoteye bigenda biza bityo ariko nubwo tubivuga ntabwo nka rwamureka tuvuga ko wenda ikibazo cy'abagore kuri uyu munsi uko gihagaze cy'abagore bahohotera abagabo aricyo twavuga kiri hejuru ariko icyo tubona ni uko nacyo ari ikibazo gihari kandi rwamureka turimo gukoraho ari nayo mpamvu tudakorana n'abagabo gusa cyangwa ngo dukorane n'abagore gusa ahubwo dukorana n'imiryango ariko kuri icyo nyine wari uvuze duhereye aho nyine ku bijyanye n'uburinganire hari abaca babagiriza yuko kumbure mushobora kuba mwigisha abagabo kuba inganzwa icyo none mucishura mute nibyo nibyo hari abajya rwose hari n'ababitubwira bati mwebwe mwabaye inganzwa ariko birumvikana ni abatarumva inshingano cyangwa se misiyo ya rwamureke ubundi nyine ni iyo mibereho abantu bakuriyemo rega niko twatojwe niko twarezwe ko umwana w'umuhungu ari we uhabwa ubwo burenganzira niwe mu bihe byahise wajyaga kwiga umwana w'umuhungu yabaga ari kumwe n'abashiki be bakuru ariko bakaba bati niba mujya gasaza kanyu nikabaherekeze umwana w'umuhungu yakuze mu kinyarwanda tujya tuvuga ngo avuna umuheha akiyongeza undi bivuga ko ari we nyir'ububasha uwo nguwo akaba ari we uvamo na wa mugabo ufite ryasumbwe mu birebana mbese na bwa bubasha none iyo rero twigisha abantu tubigisha tugamije ikintu twita mu cyongereza positive masculinity mu masikiniti no kugira ya migirire iboneye y'umugabo nanjye kuvuga ngo ya kigabo ni imigirire iboneye yakakwiye kuranga umugabo wese iyo tubwiye umugabo ngo mugabo reka kunywa ngo usinde wibagirwe ko ufite iwawe ubundi hariho n'abajyaga bavuga ngo umugabo n'urya utwakarya n'utw'abandi noneho mu nyigisho dutanga tukaganira tubwira abagabo tuti dore iyo ufashe umutungo w'umuryango ukawita uwawe gusa mu rugo bakabaho nabi ntabwo ari bwo bugabo iyo tubwiye umugabo ngo umugabo nyamugabo si ugenda ngo arare mu kabari si bwo bugabo bazumva ko niba umugabo yatahaga saa munani ngo za mu gitondo ngiye kuvuga z'ijoro yaraye mu kabari tukavuga tuti ntabwo ari bwo bugabo umugabo n'utaha kare hari abatubwira ngo ubona ukutwigisha gutaha nk'inkoko ubwo ni bwo bugabwa bavuga ariko mu by'ukuri ndagira ngo n'abumva ijwi rya amerika babyumve icyo tuba tugamije aba ari ukugira ngo abe wa mugabo uboneye ugera mu rugo akishimirwa n'abana akishimirwa n'umugore umuryango ukabaho utekanye kuko murabizi ari n'umugabo uvuga ati kera hari n'ababivugaga ko umugabo udaha n'umugore we aba ari inganzwa koko hakaba n'utashye bagenzi be bari bari mu kabari bakababwira bati buriya uzamukosore umugabo akumva ko umugabo ari ugukubita umugore we nitubabwira ko gukubita umugore ari ubugwari bazavuga ati mwe mwabaye inganzwa naho ngaho nibyo bibitera ariko mu by'ukuri tuba tubabwira kugira ngo umuryango ube utekanye umugore yishimira umugabo umugabo yishimira umugore abana be mu muryango utekanye kandi bose bishimye ariko rero ikibazo ahanini ntikiri kuri abo bagabo kuko birumvikana ko abagabo nibo bari barakubitwa nibo bari barahohoterwa ikibazo gihagaze ku bagore babo ni kuki none abagore nabo baca bifatira kuri uko guhohotera abo bubakanye nubwo baba bahawe uburenganzira bw'uko bashobora gufata ingingo bashobora kuba barashyitse ku rugero rumwe n'abagabo ubwo buringanire burahari buri ko buraboneka muri iki gihe ariko rero uca usanga umengo bakiriye ko n'agatoki uko guhohotera abagabo ikibazo kiri ku bagore
icyo navuga muri rusange ntabwo ntabwo tubihakana ko ihohoterwa n'abagabo barikorerwa kuko hari abagiye batugana rimwe na rimwe binaterwa icya mbere nabanje kuvuga uburyo ko bishingira ku myumvire abo bagore bagize mu kumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikindi hakiyongeraho na cya kintu cyo kuvuga ngo ndetse n'abagabo yewe n'abagabo nk'ubu ngubu iyo tuvuze iri tegeko rihana icyaha cy'ihohoterwa mu rwanda iri tegeko rirahari ariko rimwe na rimwe hari n'umugabo ushobora hari n'abagabo baryumva bo ntibumve ko ribareba na wa wundi uhohotera akaba ati n'ubundi se najya kubibwira ndi ibi byose gahunda zose ziriho zireba abagore aribo bagamije gufashwa itegeko ko aribo ryashyiriyeho ngo ribarenganure ariko mu by'ukuri itegeko rireba bo ni ukuvuga ko kuba ubwabyo batabyumva ko ari itegeko ririho noneho rero kugira ngo ne gutabukira wenda wongere kuri ikibazo mwari mubajije abagore ibyo bakora byose icyo mbona harimo ibintu bibiri by'ingenzi navuga icya mbere ni ukumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri gikunze kugaragara nacyo ntabura kuvuga ni uko hari n'abagore bahohotera ariko birwanaho aha munyumve neza ni ukuvuga ngo hari umugore ari mu rugo ubwo burenganzira bwe yarabumenye ariko abana n'umugabo uhora umukubita ariko yageraho nawe ibyo nabyo byaragaragaye ndabivuga si ibyo nikurira mu mutwe ahubwo ni twagiye tugaragarizwa n'abagabo batubwiye nabo ndetse n'abagore barabitubwira ukageraho kubera ibyo umugabo yagukoreye nawe ukageraho ukumva birakurenze nawe bigatuma wafata cya giti ukakimukubita bigatuma wamukorera n'ibindi birenze kubera ko rije rimwe na rimwe ageze hahana avuga ati ibi ndabirambiwe bivuye mu gashapu
nino ga duce dusoza amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diana ninahazo ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasil gebehu byari bihagarariwe na Etienne karekezi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha